Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته babaarookaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa nuural hudaa nageenyi san badhaadha sorqubattanii daa'imii urgaa babaaroo soomaati horiin wal gulgala yooyyaa isiniin jenneela nagaa san fuuni har'a guyyaa ramadaan afurii barkum tokkoof dhibba afuriif afurtama akka lakkoofsi hijiraatti akkasumas akka biteenalleetti caamsa tokko barkum lamaaf kudhanii tokkooti akka milaadiyaatti ammoo meeyi sagalii barkum lamaaf kudhanii sagaliiti guyyaan guyyaa kamisaatii sagantaan ammoo kawaan san dhibitti gaafattanii tagaafi teessaniif deebisa itti argattan sagantaa fatawaa nuural hudaati sagantaa keenyaa har'aatti odeeffannoo sagantaa fatawaa nuural hudaa fi qophii cobsurri harkaa keenya qabna namni isaan waliin turnaa abbaasii kutaan tekniik nuural hudaallee na waliin jira har'a baatiin kabajamaan ramadaana eegi seene guyyaa afur soomanne guyyaa shan ammoo taraawii salaan rabbiin ibaadatee nurraa fuudhee minda isiillee warra argatu nu haa godhu jennee inshaallah mee amma gara qophii teenyaa jalqabaa dabarra qophii teenyaa jalqabaa qophii odeeffannootii odeeffannoo gaggabaabdu guyyaa irraatii qabnu sanii dhiyeessa. hayyaam odeeffannoo guyyaa irraati qabna san dhageessisaa odeeffannoon teenya qaraa sagantaan eebbi tiivii nuuran hudaa godina shawaa bahaa magaala daamaatti qophaa'eef deemaa jirti. alhaadi yookaan ammoo dilbata caamsaa afurii barkum lamaaf kudhanii tokko hawaasii musliimaa magaala adaamaa televiiziyoonii nuural hudaa masjida umar kadirree salaatii iidaa keessa salaatamutti argamutti eebbisuuf qophii isaa xumuree jira sagantaa kana hawaasummaa musliim magaala adaamaatti qopheessee keessummoota iddoo garaagaraallee irratti affeere sagantaa eebbaa kan irratti keessummoota iddoo garaagaraa irraa dhufan akkasumas ulamaa'otaa fi ustaazotii magaala adaamaa fi naannoo isiitti argamanii fi abbootiin qabeenyallee ni argamu jedhamee eegama sagantaa seenaa qabeessa ta'e kan irratti hawaasii musliim magaala adaamaa fi naannoo isiitti argamtan hundi hirmaattanii dirqama islaamummaa isinirraa eegamu akka baatanillee dhaamsiisanii dabree jira keessummoo sagantaa kan irratti affeeraman jidduu sheek hajji ibraahim finfinneerraa ustaaz haydar kadir finfinneerraa ustaaz mohammad faraj finfinneerraa ustaaz abdurahmaan huseen yookaan immoo xaalibuuri dallaa daayirektar olaanaa miidiyaa nuural hudaa ustaaz abdulnaasir abdii shaashamanneerraa sheek ibsa haasan baalee roobeerraa sheek xaahir galatoo asallaarraa sheek junaydi umar sheek abdulqaadir ahmad sheek abdulqaadir umar شيخ عبد الغفار شيخ أحمد أستاذ سراج عبد الحميد أستاذ عبد الله إدريس منشد إنجينر عبد الرحمن حسين منشد أوي كدري في كيسموتي برو هدون أرجمو جدمي أرجم iddoon sagantaan kun itti gaggeeffamu magaala adaamaa masjida umar kadirree salaatii itti gaggeeffamu ta'ulleen beekamee jira odeeffannoon teentaan yuunivarsiitii jimmaatti bulchiinsii mooraa instituutii teknoolojii gaafii barattoonni muslimaa dhiyeessaniif guyyaa sadii booda deebii kennuuf beellame Barattoonni Musliimaa Yuunivarsiitii Jimmaa kaampaasii Instituut Teknoolojii torbaan dabarerraa kaasee gaafiiwwan iddoon nyaata barattootaa akka sirreeffamu akkasumas ji'a ramadaanaa nyaanni suhuuraa akkuma yuunivarsiitoota biroo keessatti qophaa'utti akka nuuf qophaa'u jechuun gaafatanii turan. Haa ta'u malee gaafiin barattoota Musliimaa kun deebii dhabuun barattoonni guyyoota shanaan dabran mormii fi laganna nyaataa gaggeessaa turan ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa ammoo bulchiinsii yuunivarsiitichaa abbootii amantaa fi abbootii gadaa waliin ta'uun barattoota Musliimaa waliin marii eegee geesseen booda bulchiinsii yuunivarsiitii gaafii barattootaa kan guyyaa sadii booda deebii kennuuf kan waadaa galte ta'uu odeeffannoon ni addeessa. Haalum kanaan barattoonni yeroodhaaf laganna nyaataa jalqaban addaan kutuun deebii bulchiinsaa eegachuuf kan waliigalan ta'uu barataa yuunivarsiitichaa irraa bilbilaan dubbisne himeera.
Har'a ganama barattoota musliimaa walitti qabaniiti walgahii waamanii turani walgahiin kan jalqabe sa'aatii sagal irraa daraasha galma yuunivarsiitii jimmaa keessatti pirezidaantii yuunivarsiitii itti aanaa isaatii fi hooggantoota maanajimentii waliin ture. ijoollee musliimaa gootuun isii dhuftee walgahii irratti hirmaattee turte jechuudha. Kanaaf barattoota keessaa illee namni muraas dubbate martuu gaafii qabu kaasee gaafii isaanii dhiyeessanii fiiran jechuudha. Pirezidaantii illee abbootii amantaa fi abbaa gadaa waliin dhufe haali jiru maraa haasanii waan jiru eega dubbataniin booda ammatti ammatti afaan irrattis ni dhiyeessuu hin dandeenyu yeroo nuu kennaa jedhanii jarri torbee takka kan torbee lama jettee ijoollee nama lakki torbee tokko torbee lama isiniin kennuun jettee waliigalatti guyyaa sadii irratti aga guyyaa sadii deebii nu deebisaa jettee ijoolleelleen guyyaa sadiitti ishee jettee fi guyyaa sadii irratti waliigalanii wajjiin bahan jechuudha.
Akkaatum marii guyyaa har'aa kanaan barattoonni hanga deebii argatanitti nyaata iftaaraa yuunivarsiiticharraa fayyadamuun nyaata suuraa immoo alaa fayyadamuun kan waliigalan ta'uu barataan kun nu ibsee jira.
Amma guyyaa sadan kanaaf akka waliigallitti suhuura hin fudhannu akkuma gara jedhame guyyaa sadan kanallee suhuura hin fudhannu walaakin garuu guyyaa sadan kanaaf immoo iftaara akka achitti faxxarruufi suhuura dammoo akkuma qaraa alaa nyaanna maaliif suhuurri nyaata qorraa waan ta'eef nyaata qorraa hin nyaannu ijjennoo keenna kanammoo ijjennoo keenna irratti waliigallee haga gaafa deebiin keenna nu deebi'utti suhuura hin nyaannu fuxuura garuu achumatti faxxarra jennee waliigalle.
Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aati qabnu kanumaa qophiiwwan ta'een ta'aa afaan waliin turte gaarii qabaadhaa isaniin jedha. kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoon ta'een ta'an fakkaatti qophiin keenya ammallee akkuma itti turtee jirti qophiin ta'een ta'ittaan sagantaa fatawaa nurraan hudaa kawaan isaan dhibi itti gaafattan tagaafii teessaniifillee deebisa itti argattanidha sagantaa keenya kafatawaa kan har'aatti gaafii teessaniif deebisaa kan nuu kennan sheekkeen kabajamoof jaalatamoo dr luwaa'ul islaam sheekkeen waliin turti gaarii qabaadhaa isaniin jedhe abaddu jaahiliyaan ilmi haa barbaadan haga yoom wallaana usnee qaban waa fannu فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى فتاوى نور الهدى kan beeyne haa barannu ulamaa haa gaafannu akka har'aa barullee rakkoorraa baafannu jireenya islaamummaa keessatti wanti isin dhibe ni jira wanti shakkii isinitti tahee adda baafachuu barbaaddan jira hojii beekumsaan malee tan shakkiidhaan hojjetamturraa qulqullaa'uu barbaaddu waan islaamummaa keessatti isin dhibe hundaa nuural hudaa gaafadha ulamaa'ileen keenya gurguddoon gama nural hudaatiinis isin tajaajiluuf qophaa'anii jiru gaafilee keessan keessummeessuu jalqabna jechuudha fataawaa nuura alhudaa fataawaa nuura alhudaa فتاوى نور الهدى fataawaa nuura
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أبلون لقيفتو تهردفوتا ورين waan mama isinitti tahee adda baafachuuf waan hin beyne barachuuf waan isinirraa irrate guuttachuudhaaf gaafii ergitan karaa tiivii nuural hudaadha waa hunda dura assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu gaafileen teeysan tagama kiyya geeyse deebisaan siidhaa akka armaa gadiiti wabillaahi tawfiiq obbaliitiin teenyi takka ganda arabaa kana keessatti dullatti takkaan kaddamaa jirti duuba qaama dhiquu fi waa hundaan isii tanaan haajaa isiitiin dhaabbadha maaltu narra jira yaa gabrittii rabbii namni tokko riskii hoggaa barbaaddatu riskiin tun akkamitti halaalii akkamitti haraamii dhiiraa dhalattis adda barachuun dirqamaa beekadha namni qaama walii arkuu fi saala walii cowraa walii arkuun hamma rifeensa walirraa haaduu takkatti jaarsaa jaartii malee nam tokko bakka tanaan jiru achitti hin qarqaru. Tanaaf jecha hojiin ati dalagaa jirtu hojii rabbiin hin jaalanne huccuu uffattee amma bishaan wudu'aa fa'aa yoo buufteef laal karaa miilaa fa'aa bishaan yoo buuftee akka dhiqattu si galee human qabu. Dhalaa akka hiyyaati jettee yaaduun yeroon amma nuti jirru isiilleen dullattii taatu ati dullattii miti. isuma tana arkuuf waan si keessa dhufu rabbi tokkichaa beeka yeroon nu jirru yeroo dhiira dhiirarraa eegan yeroo dhalaa dhalaarraa eegan keessa jirraa beekadhaa imanni imaanii namaa dhabame tanaafuu dalagaa teessan dhiisiiti dalagaa halaal barbaaddadhu irra caaltu rabbi si haa kennu gaafiin itti aantu akka jettu intalti takka tagartee salaataan duratti hin salaanne duuba eega fuudhan salaa waan salaataa irraa humaan beektu niin fuudhamu akkami yaa obboleessa ta duraati ilmi muslimaa hogga fuudhaa deemu intala muslimaa fuudha muslimni maqaa miti abdalla abdurrahmaan faaxima akkanumatti maqaa kanaa miti islaamummaan hujii intalti yoo siin duratti salaata kan qabaanne taate kaafira jedhamti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam maal jedhe wanni gartee waaqeeffataa fi mushrikaa fi kaafiraa fi musliima jidduu dallayni jiru salaata qofa jedhu shahaadaan kophaatti ma fayyaddu salaanni fuudhamnaan ni kaan hidhamu takkitii tana beeka intalan salaanne irratti ni kaan hidhatin gurbaa hin salaanne wajjin ni kaan hidhatin dura maaltu sirra jiree guyyaa mana keenya ixeerraa shahaadaa qabsiisi warri keenya muslimaa afaaniin isin jettu tiriisi shahaadaa qabsiisi laal ifumaa qabsiisi salaata hu- si cinaa dhaabbatte haa salaattu guyyaa sanirraa eegalii itti fuufii waa barsiise. Gaafin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko abbaan kan koo intala takka dhaqee naa jaalatee naa kadhate. Duuba intala inni naa kadhate tana waan inni ja- irraa jaalate isumaatu beeka ammoo abbaa fuudhuutu intala waan isaa taatu beeka. Dheerattuu gabaabbattuu diimattuu konkona dheerattuu haalluu luucca wahuma ta'eef haa ta'u abbaatu intala fuudhu beeka. Abbaan kiyya jaalate waan naa kadhate garuu intalti san naan taane. naan taane duuba akkam ta'uu naa wayya ta duraati dhaamsi hankoo abbootii fi haawwan intala teeysan nama isiin hin feene rabbi sodaadhaa hin dirqina dhiirtiniis gurbaa kee hin dirqin rabbi sodaad intala inni jaalatu malee yoo intaltii inni jaalate faasiqaa taate yoo gurbaan inni gartee fuudhu laal gurbaan isiin heerumtu faasiqa yoo intalti kennantuun gurbaa faasiqa heerumtu taate haadhaa fi abbaan dura dhaabbachuudhaaf dhibbarraa dhibbatti mirga qaban. Waan inni intalti jaalate intala islaamaa taate waan gurbaan muslima ibaadaa qabu taheen jarri wal jaalannaan jaalala tanarratti du'aayii godhanii fi walitti fidu. Meeqa garree warra agartee haati intalti tun hin taane hiiri haaya aayyoo na fuusisi san fiduu sanuma san fiduu halam akkasitti hiikee jira haadha jala deemi. Kanaaf hanga deemuutti namni hogga bultii jaarratees warra isaanii irraa mana kophaa keessa warra isaa kaayachuu qaba. Hogguma takkaallee jaartiin tee khidmaa haadha abbaa keetii yeroo gootu gammachuu namni isiirraa himu hin jiru takkittiin tun dhukkuba bakka cufa jiru. Warreen akkasitti dhalaa hin feene sababa haadha abbaa keessanii fuutanis rabbi sodaadhu jaartiin tanuma sii taate rabbii keetiin marihadhu intalti diinii fi waa cufa sii taanaan fuudhe qaalii haadha abbaa keetirraa hin barbaadin. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleessi keenya tokko anaa fi gurbaa tokko wajjin hojjenna dalagaa wajjin qabna dukkaana huccuu hamaal haa waamuma fedhee haa ta'u duuba kana keessattiin ani itti gaafatama abbaa sanduuqaatii takkaa'uu diinaggeeti. Wahiin bibbitee waanni kun akkamiinaan jee na gaafannaaniin ee jeeni akkamitti wanni kun akkana ta'a akkanatti rakhisha akkamitti harkattee naan jee akkamitti kanatti fidde naan jee. Walubatti haqaaree dubbii. Hoggaa kanaan shakkumaa wajjin eekkas ta'uu hin dhabduun jeeni wanni kun akkami. Obboleessaa namni lama gartee hagartee shariika wajjin hejje hojjetu. أنا ثالث الشريكين يا ربي حديث القدسي خيزتي نما لما خوجين هجة دلاته ديرته ربي برخا في تخا وهند وجين جرات دوبا ما لم يخن أحدهما الآخر واني تكون ساني تكون دقيني تكون خائنين سيقلما تناف جتشا واني بافتوس بكم قبدي واني بيتس بكم قبدي واني شكين جت وان وانا ما ولك ابدو خيش شكين رفقادو وان سن شكي يو تاتي يو ان قدون كبتو تاتيس مالك اسن دي بسيجنا يو خانيس اسانين اسم سنين نين شكي وان سنيتي يو خلني خرخي يخوتي ديفا منا قريجين قافين اتانتو اكجدو obboleettiin teenye takka intala takka wajjin turreeti geeleetii yaati meeshaalee bira keeyse duuba isiin qabamtee takkaayuu eerpoortii dirree xayyaaraa dhayxee bakka sanitti meeshaan itti guddattee manatti deebise. Meeshaan tun na bira jirti naa ergi naan jetti haga arraan tanaatti karuma tokko kaniin isii itti ergu tilifoona isiin qabu akkamii waan kana godha. Yaa obbali wanni isiin si bira dhiifte huccuu uffata yoo taate laali lakkaawii. sigala lakkaawi laali itti fayyadami yoonii fi isiin dhufte nin bitaa fi sammuu keessa kaayadhu takkaahu maallaqaan kennaa fi sammuu keessa kaayadhu yoo feetes yoonii fi ama tokko teeysee waa dhabde immoo miskiinaaf isin yadhu geessi takkaahu bakka jamciyyaan jirtu bakka ijoollee yataamaatti guddisan geessi sadaqadhuufi yoo isiin mul'atte nin kennaa fi sammuu ta'e keessa kaayadhu. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleettii teenye takka niin hojjedha ala garuu ala kana keessatti wanni hojjedhuuf haadhumaa abbaa kiyyaa tajaajiluuf jecha waan biraatiimi heerumeellee bultiin qabu ammoo duuba isaanummaan akkana tajaajilu mana isiniin jaaraa fi waa hundaan biraan dhaabbachaa jira biraan dhaabbachaa jira ayyoo umriitii hin gubini bultii jaari waan naanjuun dhabe duuba illaa anumaatu ifirraanfate haadha abbaan gariin hoggatti tolte nama yaadatani dhiiroo maali malli xiyya umriin naqutti arraa yoo diqqaattee amata arraan tana soddomi yoon ta'e hammi dhalaan ilmoo harkattu amata shantan biran kuttu diidam qofaan naafe miita waliitii mataa xiyya haa yaaddadhu jeetiin isaanirraa duuba gargaarsa xiqqeesse kanarran maaltu narra jira ta duraati takka teetii ta haadha abbaa gargaartu rabbi haa heddummeessu ta lammeeysaati maaliif hin gaafatin biyyarraa dalagaa isaanii jechaan biyyarraa bahee balleeysaan maaltu narra jira hamaan gaafatin silaa bakki gaafattu bakka tanaa bar ta duraati riskiin isaanii jecha barbaada abbaan kee si haa ergu haatee si haa ergitu jaarsi kee si haa ergu alatti si erguun sirratti haraami intala dhalaati garuu eega baate ala jirta haadha abbaa kee gargaari rabbi miizaana hasanaarra si haa kaayu akkuma arra isaan kaddamtitti ilmoon ta'e si kaddamti ammallee gargaarsi kee yoo duratti dhibba gargaarte shantami gad deebisi irraan muratin ittimmoo dirree baafadhu amma gaa yeroon jiru kana takka gartee bultiin jaaradha du'a inaa godhaa jechiini waaniin gartee danda'uun dalagaallee yoo didhiqqaatee ni qaqallatte hanganuma naa guddifadhaa jechuu biraan dhabamin rabbiin duuba akkuma arra isaan kaddamtetti nama si kaddamuun rabbiin si bira dhaabbata gaafiliitti aantu akkiyattu obboleettiin teenye takka abbaan mana kan kootii ollaa keenya tokkorraa meeshaa fudhata abbaan dukkaana dabtaraa bira jira ni barreessa. garuu kaniin abbaa manaatti himneen arraas waan kanaan fuudhe waan kanaan fuudhe hin jenne waa achirraa fuudhe duuba abbaan manaa waan kana quban qabu ana ammachirraa deeme waan kana kafaluun eenyurra jira obbali walta'iinsi jiruudha jaarsaa fi jaartii jidduutti xiqqoo fi guddaa keessatti wal quba qabaachu gaafa yoo abbaan mana waan haajamte cufaa'u achi dhaqii fudhu siin jedhu humata akkas irratti hin jiru. yoommoo waan inni hayyaman goone ta biraa fudhattee waan san deebitee hatin himin taate sirra jira kafaltiini hin irraanfatin. Gaafin itti aantu akka jettu obboleessa keenya tokko ijoollummaa kiyyaan daddarummaa kiyyaan hedduun horii namaa kana haruma ta'ee nu fudhachuudhaan fudhadheera. Kana wanni fide wallaala kiyya har'a waa baradhee horiin namarraan gartee haruma ta'e waa kanatti butuun haa ta'u godhu kana maaltu narra jira. Gabricha rabbii rabbii waa cufa namaaf araarama haa qalma namaa malee nama akkasitti waan raafuute yoo habeeytu taate namoota saniif haqa isaanii deebise yoo kan beeyne taate uummatawwan sanii nama kudhan jettus diidam godhi laan nam kudhan irraa hin fuudha jettus diidam godhiiti sittin irratini isaaniif niyadhuuti qur'aana haa ta'u kitaaba ilmii haa ta'u masgiida keessa waan barbaachisu afuu haa ta'u yoo ummata san isaan gaarra amma guddatte takka biyyaa deemte tedha qabuu hin dandeenye biyya keessatti waan akkasii kheyrii isaaniif ni hadhu hojjedhu. Gaafin itti aantu akka jettu obboleettiin teenye takka. Anaa intala gashaantii amataa shanii fi akkana haadha tiyya fi obboleessi kiyya gaaf tokko mana kana keessa qotanii waa awwaalan. Waa awwaaluu isaanii ni arge. Ammoo waan isaan awwaalan kanan beeku. garuu haati tiyya san duuti arrammoo obboleessi kiyya sun ni jira haga ammaan tana wanni kun waan isaan awwaalan kanaan dhiiroo wanni awwaalan kun maali eegaan ala bahee waa baradhe dhiiroo sihirii moo maali jechuun qalbii tiyya keessa na yaade tanaaf jecha maal dalaguun narra jira yaa obbali eega obboleessi keessa jiraati taate wanni achitti awwaalan kun namni kun duratti mana keessatti maallaqa illee ni awwaala takka itti tana beeku manni keenya qaasaa fi waatti godhanii maallaqa illee ni awwaalan si haa gali akkuma san waan xixiqqoo ilmoo namarraa baatee illee ni awwaalan gara sammuu keetiin fudhattee sihirii godhan jettee zanniidhaan wasanaa hin bahini eega obboleeysi kee jiraate wanni kanaa ta'asitti awwaaltan san maarii jiiti keeysa baradhu yoo wanni san qarxaasa taates baasaati guba gaafiin inni itti aantu akka jettu obboleeysi keenya tokko horiidhaan baankii qaba takkaa'u mana horii kun amanni irra ga'ee zakaa baasuudhaaf kabiraa jira ka isa boodaan dhufe ka baatii jaha akkam godhuun irra jira yaa gabricha rabbi تدراتي الحمد لله يجي ربي خجلتهم فدو رزقي شرايتي أركتشو خيدي حق ربي في الرابا سوداف أمنتنا نو إيغا أمنتنا نوي خباتي جها خناس خامتا تنيدو تباسي زكاة فدرب باسون حلالي خجيه في خنجينيس ولو من باسي دوبا أمو خنا خيسا وانين سدام يورين كيبان كي خيس جرات هوري خي خنا كريبا خيسنين هوري ربادا laal harka bitaatiin fuudhii mirga dhiisii honga dubbiiti. Boostaa keessa kaayi isa kana duuba harkuma keetiin sagaraa takka masgiida keessa jaali sagaraa tana musmaaraa fi qorqorroo fi akkuma san horofaa fi dhagaa waan kanaan biti waan namni hin nyaanne. Warra dalaguufillee maallaqa kanarraan kennin halaal keetirraa kenni duuba. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleettiin teenye takka. abbaan kan koo tiisaa diinaggeeti horii masgidaa maallaqa isa bira kaayan abbaa keenya kana maal inni yoo bira bade yoonin kee irraa galche antiyyaafillee masgida kana keessatti gargaarsa buufachuudhaan fedha ajiriin naaf jira yaa gabriitti rabbi ta duraa wanni gartee abbaa kee dura akkana jechuun duratti gaafa barachuu sirra ture. abbaan kee wallaalarraa horii masgiidaa hatti kenna yoo ka nyaatu taate akka haraamte isa barsiisu yoo horiin san ka duraa badu taate amaanaa odoo jabeeysu huma takka isarratti hin jiran yoo ammoo gurra isaatiin tiisaa narraa bade horiin kun yoo je ummanni dhugoomsu yoo ka jettu taate waan san yoo irraa kafalte ajirii gartee rahima maxxanfachuutii fi ajirii sadaqaa waamee qarkattee rabbi si haa milkeessu ajiriin keetillee tanuma keessa siif guutu dhibbarraa dhibbatti. Gaafiin itti aantu akka jettu obboleettiin teenye takka yeroo xuriin laguudhaa anatti as garagalte cufaahu hoggaanniin salaata juu akka waan gartee dhiinina irraa bu'uutti hin fidhe ga'e. Hoggaan salaatee as garagale homaan arku hin jiru. haala kanaan na rakkaa jira maali yaa gabritti rabbi intalti xuriin laguutti dhuftu cuftinu namuu haala xabi'aan heeydiin siitti dhuftu namuu ni beeka garii garaacira garii mudhii dhukkuba garii dachiitu shirja'aani gariin aara guddatti gariin lola guddatti gariin achiin duratti milikeeta hoggaa isiin itti dhuftu milikeeta qabdi wanni ati fedha geessituuni milikeetuma akka namni tokko nyaata isaan tahin yoo nyaate garaarraa nyaanni deebi'uu fedha og ja'a wanni bahaan jiru kuni maal sii kennare wanni nyaadhi sun santuu bahuu fedha waan santuu narraa bahuu fedha beekuu qabda jechuudha tana waan ta'eef kuni milikeetuma gartee xuriin laguudhaa si himaa jirtu an dhufuu dhihaadhe an dhufuu dhihaadhe siin jechuudha kanaaf qophaa'ituma eeggadhu wanni bakka tana jiru yookiin jinni yookiin shayxaana yookiin dhukkuba jettee hin waswaasin zikri zikri godhuu guddisi shayxaana irraa maganfadhu. Gaafiin itti aantu akka jettu intalti dhalaa takka obboleettummaa taa'ee tana ta'uun dhabdu intalti dhalaa takka arra gartee egaa soommanni as deemu jira rabbii waliin nu haa afu nu haa afu duuba akkamittiin manatti salaatuu danda'a. Akkitti salaattu hammu akkuma dur aadaa godhatte yoo salaata kee halkan ramadaana kee salaata witiriidha sadii irraa eegaltee shan torba sagal kudha tokko bifumaa jijjiiramee salaatu taraawiihti malee isuma santu masgiinni gadeen digdamii sadii salaataa gadeen kudha tokko siyaa galu dubbiin salaanni salaatuma sani yoo duraan sadii salaatte isuma ol siifatta karaa kudha tokkootti yoo dur shan salaatte kara torbaatti yoo torba ka salaattu taate kara sagalitti ka sagala yoo salaattu taate kudha tokko harraamaayyii cufa keessattu rakaa tokko tokkicha santu witiri witiriin hoggala- hoggulaman jirtu feetu ishaa'ii boodatti hogguma san salaati feetu akirallee ligodhu gaafin itti aantu akka jettu balitiin teenye takka namaatu na fuutu malee jee eh, na kakachiise quraana irratti akkuma san quraana ah, kanaan kakachuu kiyyaaf maaltu narra jira yaa obbali fatwaan deebisaa waan kanaa akkuma ammaan dura ah, deebisaa kotte keessa dhageeyse namni lama wal kakachiisuun baallama walii seenuun haraami wanni bakka tana wa'adii fideen jiru siitaa heerumi yookaan ammoo irrumaa dhaabbadhu gaafin itti aantu akka jettu obboleettuma tana fakkaatti yoonifin quraana gartee qalamaan katabadhe akkami quraana qalamaan katabachuun harfii quraanitti bu'u irraa jijjiiruun annabi irratti dhorka akka yaada kiyyaatti warreen humaan qabu siinjuu yoo jiraate takka beekaa asirratti تفسير تفسير هتبتشوفي لفظي قرآن لا الحمد لله رب العالمين جتشو مخانا قبي إنجليزي فد وان فد فرنسا أمارنجا وان فد هاتو أجم أجم حرفين أجما حرفي قرآن نجي جيرتي عين إسام برنجرو ألف مكرام فاء ننجرو سين مكرام ضادي سنجرو دالي كرام حاء دكان حاء قدان توك تنوان تبجت الرهدون علماء إنما ور كفر يادو جرا غرتي قرآن كس قرون تناب جتة قرآن هنگدن ديسنتي أكما دلان صحابياتا براتن أكما أمني صحابة براتنت كتب أمنت وان دن ديسنين كرا عملي حرفي قبيت ججي خ- خطبون معنى ججرتي بكنا تناب جتة الرافقات قافين إتي أنتو آه آه أكيتو namni tokko gartee gandaa arabaatiin hojjedha hojiin tiyya mana gartee dhiquu waan akkanaati mana dhiquu akkuma san meeshaa dhiquu waan tana duuba tana keessatti warri haadhaa fi abbaan mana kanaa isaan lachuutu nama shiishaa dhugu Eh, meeshaa tana gartee dhiquudhaaf eh, rakkoon maaltu jira yaa obbalii eh, duuba akkuma waan xixiqqoo gartee gaafachuun isin yaachiftu kanatti waan gurguddoo yaa gaafachuun isin irratti haa jiraatu keessaa'u shamarran shamarran. Atiin tuni ganda gartaa amma jirtu kanarraa hogga deebitee mana kee dhayte haala mana kee keessatti itti jiraattu haala gartee namni saba keetis mana kee dhufe wajjin itti jiraattu manuma kana keessatti shiishaalleen jiraachuun nima mala rabbumaatu beeka. Atilleen jiraachuu baatu fidachuulleen ni mala takka abbaa mana keetii wajjin. Akkuma san gartee wajjin nyaatanii dhuguulleen ni mala. Waa hedduu jira. akkuma waan xixiqqoo gaafattan kanatti waan gurguddoo diin namaa balleessuu iyyaafachuun barbaaddanii gaafachuun isin irratti haa jiraatu. Ammoo meeshaa dhiquun huma takkalee irratti hin jiru. Yoonii fi dalagaan ati gartee isaan bira daliittu. Hasala qabsiiftee dalgummaan teetu shiishaa ramaddee tamaarree gootu taate kuni haraami. حرام الرتي ولا تعاونوا على لا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يا ربي هم ترتي ولين غرغارني دلغا سنديس اما وان سان اتفيد من وسخا وسخني وسخهما خات دروان ديتو بيشات نياتن تدغني في اسينيس بيشان سنوما هما ان شاء الله تنخيشتي هما سرتي انجيراني ربي ورغرتي اكنمت واجو فغافتي اتفيدمو خيموس ورغرتي وان هي مخنا اتفيدم ولمان رب هاغلو هم غرتي دي بيسا فكاتو تناتي ولد دي بنوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Fataawaa Nuura Alhudaa.
Fataawaa Nuurul Hudaa.
Fataawaa Nuura
Badii jaahiliyyaa ilmi haa barbaadan hagayo laana osnee qaba waa fannu. Badii jaahiliyyaa ilmi haa barbaadan hagayo laana osnee qaba waa fannu. Badii jaahiliyyaa.
baarkallaa fiik sheekeen rabbiin umrii dheertu fayya guutuu waliin sinaa badhaasu sinin jenna horaa bulaa deebana hayya kabajamtoota hordoftoota kennaa meegam qophii keenyaa itti aanu osoo hin darbiin nashiidaa tokko isiniif fiinee nashiidaa tan dhageeffannee isinitti deebina الله يا رحمن فارون كدي يا قدوس بلسمانو كنتي شكري كنيسو يا لمي كوهي يا دين بيك قديسو
الله يا رحمن فارون كدي يا قدوس bilisummaanuu kennitee shukrii kennisu yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu. bismillaa jedhee maqaa rabbiitiin an kaasa yoo rabbi fedhame waan nu fayyadu haasa walii galaa yaa nama maaltu sin namaasa. nama wal dhabe aduwii tolii gadi raasa gammadee yedduu galee nama faffacaasa. maa wallabdanii guuttan aduwwiin hiyyaasa aduwwiin diiniif duniyaa kan keenya haciisu yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu ilmaan namaa dagata waan keessaa bahee rabbiin nu baase kan lubbuun kokkee nu gahee mirga isaa dhabee waan ilmaan namaa itahee akkaataa dhabee biyya isaa keessaa babahee gariin hidhamee achi keessatti cittaahee garii qaamni isaa rukuttaadhumaan fafaahee gariin qoonqoodhaan qabamee ruhiin isaa bahee. aduwwiin diiniif duniyaa kan keenya haciisu yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu. Allah yaa Rahmaan faaruun keetii yaa quduusu bilisummaanuu kennitee shukrii kennisu yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu. Yaa lammii koomee lakkii maqaa kee eeggadhu biyya kee gaarii walii galteedhaan falmadhu tokkummaa dhabnaa nyaatamuu kan kee beekkadhu wal jibbuu dhiisimee mee harka wal qabadhu mee wal ijaarii biyya kee yedduu kee hadhu akka aduwwii sin seenne rabbii kee kadhu aduwwiin diiniif duniyaa kan keenya haciisu. yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu rabbi si kaayee biyya bareeddu akkanaa kan marga qabdu mukkeen gaggaarii qabbana bishaan gurguddaan kan keessa yaa'u galaana bishaan gurguddaan kan keessa yaa'u galaana burqaa bareeddu dhugnee dheebuu keenya baana. burqaa bareedduu dhugnee dheebuu keenya baana rabbiin nuu ta'e kana hunda isaa jedhana rabbiin shaakkaraa biyyattii keenya eegganna utuu nu jirru maaliif alagaan nu seena aduwwiin diiniif duniyaa kan keenya haciisu yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu. Allah yaa Rahmaan faaruun keetii yaa quduusu. bilisummaanuu kennitee shukrii kennisu yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu. Rabbiin shaakkaraa isa nama shuumee shaaraa halkanniisisee kunoo guyyaa nu ibsaara samaa'ii roobsee ardiidhaan nu biqilchaara. Ijatti naqee bilcheesse nu nyaachisaara aduu nu baasee alama hunda ibsaara. isatti himna rakkoo hundumaanumaadha isa wallaaltee akumaan ta'in khasaara isatti hirkataa tuma dhaabbadhaa wal biraa yoos nu nassaraa rakkoo duniyaadhaaf aakhiraa aduwwiin diiniif duniyaa kan keenya haciisu yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu. Wallaggaa famboo wanti Oromoo taatanii shawaaf booranaa arusii baalee wajjini. Harargeef jimmaa tokkuma zariin keessanii ilubbaa booraaf bunnoo beddellee wajjini. Maqaa eeggadhu alagaan sin hayyabini Oromoo waliin jaallattu sin hin jedhini. Tokkummaa gaarii dhiiftee waliin hassadinii gidoosii ta'a yoo beekte tokkummaan kuni rabbitti hirkataa mi'aati waliin jibbinii gidoo argattaa gargaarsa rabbii wajjini biyya kee teessee namaa garbicha hin ta'inii bilisummaa kee rabbi sii kenneen gatinii waan keessaa baatee akumaan irraanfatinii tokkummaa dhabnaa si mudata gaa salphinni. harka wal qabnaa sumaaf dawwama ulfinni aduwwiin diiniif duniyaa kan keenya haciisu
yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu. Allah yaa Rahmaan faaruun keetii yaa Quduusu bilisummaanuu kennitee shukrii kennisu yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu. Lakkii lammii koo ulfina gaarii argattee mee tokko ta'ee adda wal baafnaan salphattee ulfina kee irraa hin buutu yoo walii galte. Sumaaf dawwaamtii ulfinattiin sii kennamtee yooti biyyattii kee eeggattee walii galte. Rabbicha shaaree shuumuu seera isaa eeggattee wal fafaalleessuu dhiifti harka wal qabatte. Keessaan rabbii kee gidduu isaa jabaatti hirkattee sababaadhaa immoo tokkummaa kee jabeeffatte. Yoo wal jaallattee wal jibbuuf wal miidhuu dhiiftee gidduu rabbiitiin silaa diina kee muhattee. Aduwwiin diiniif duniyaa kan keenya haciisu yaa lammii koo hin yaadin biyya kee gadhiisu.
kabajamtoota hordoftoota kennaa qophiin keenya kadhumaa qophii cophaa surrii ka obboleessa keenya abdul jawaadiin dhiyaatu qophii cophaa surrii waliin turtii qaalii qabadhaa saniin jedhu.
Cophaa surrii dhugaa qalbiidhaan dimbifamee waan daganne yaadachiisuuf yaadame lama sunnaatiin katabame. Cophaa surrii qaxabii hawaasa muslimaa sontuu jiruuf jireenya ilmaan namaa tuullaa jechoota afaanii hin seenaa dhabii cuunfaa sammuuti. Raadiyoo Nuural Hudaa irratti isiniif dhiyaatti. Akeekni kurfii tanaa miira dunquqqaa'e, seexaa qabbanaa'e, hamilee sababa adda addaatiin nu keessatti ligidaa'e, qirqirsanii dammeessuudhaaf kan qophaa'e. Cophaa surrii.
Quran, Quran, Quran, Furkan, Furkan, Furkan, Furkan, Quran, Quran, Quran, Quran, Furkan, Furkan, Furkan, Furkan, Quran, Furkan, Quran.
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكسوتا ميديان ورا الهدى هرا وني هركاسني في قبنو قرآن في صومنا قرآن في صومنا وانت والفكي صوان حدود تكفى قرآن صومنا كيس بوساتي أكسمس باتير رمضان قرآن كيس بفهمويتي كان مليس إسال لتشوتو مؤمن توتا في دوات وسانيتي فرمات وسانيتي أكسمس كتيلو تقوى واحد دول ونسا والفكيس nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa qiyaamaadhaa qura'aanni manguddoo akka nu ta'u nuuf himanii jiran soomanilleen akkasuma manguddoo nuuf tahan soomanaa fi qura'aanni nama isaan qara'ee fi akkasuma nama soomaneef guyyaa qiyaamaadhaa magantaa nuuf dhaabbatu jechuudha. Hadiisa nabii keessatti sallallahu alaihi wasallam wanti nuuf gabaafame namoonni arraan tana qura'aana sirnaan qara'an boru yoo akka tasaa qabamanillee qura'aanni osoo na qara'uutiin hirriiba isa dhoorge maaloo gallakkisaa jechuudhaan magantaa nuuf dhaabbata. Soomanilleen anaaf jecha beela'oonii dheebotanii osoo nyaachuu fi dhuguu barbaadanii maaloo dhiisaa jechuudhaan akkasuma manguddummaa nuuf dhaabbatan soomanaa fi quraanni guyyaa qiyaamaallee manguddoo nuuf tahanii jechuudha qabxiin soomanaa fi quraan wal fakkeessan kana qofaa miti dhaggeeffattoota keenya kabajamoo rabbiin keenya subhaana wataalaa kitaaba isaa kabajamaa keessatti akka nuunjiu quraanni kun baatii kabajamtuu ramadaanaa keessa akka bu'e nu hima quraaninis waan guddaa soomaninnis waan guddaa qabxii lama jajjabduutu bakka tanan wal qabe jechuudha soomaninis olaanaadha quraaninis olaanaadha olaantummaa quraanaa waan mirkaneessu keessaa tokko baatii ramadaanaa keessa buufamuusaati olaantummaa soomanaa keessas waan nu mirkaneessu keessaa tokko furqaan baatii kana keessa buufamuusaati. Egaa nama lama jajjabaa walitti dhufee jechuun bakka tanatti soomanis jabaa quraaninis jabaa waan jabaa jabumaan simatan soomana kana jiraachisuudhaaf qabxii murteessaan keessaa tokko quraana. Quraanni irra caalaa zikiriiti rabbiin keenya subhaana wataalaa quraanni jechasaa akka ta'e nuuf himeeti jira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين kitaabni kun rabbi biraa ta'uunsaa shakkii takka illee hin qabu nun ja'a akkasumas qajeelloo fi taqwaadhaa jechaan buusee je sababaan quraanaa guddoon taqwaa fi qajeelloo fi quraanni heeraa seera duniyaa akiraati quraanni heeraa har'aa boruuti borullee inshaallaa quraanuma kanaan murtiin godhama nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam namni rabbii wajjin haasofuu barbaade quraana haa fudhatu ja'an ee rabbii wajjin haasofuu barbaannaan quraanuma xinxaluudha quraana qaraa'uudha amantii islaamaa keessaa gosa ibaadaa hedduutu jira salaata soomana hajji hedduudha garuu kan akkaan ajirii takkaa humindaa olaanaa ittiin argannu keessaa tokko quraana akka ta'e quba qabdu ee nabiin rabbii sallallahu alaihi wasallam harfii takka irratti takkaa qubee takka irratti mindaa kudhan rabbiin akka nuu katabu nuuf hime fakkeenyaaf aliif laamim yeroo jennu harfii sadii jira aliif irrattis kudhan laam irrattis miim irrattis soddom tahaa jechuudha hubadhaa salaata fakkeenyaaf yoo salaanne jamaadhaan ajirii diidamii torba arganna diidamii torba hubattanii garuu quraana rabbiin keenya subhaana wataala qubeedhaan mindaan wabale mee bismillaa tokko keessa qubee meeqaa jiraachuu danda'a juuza tokko yoo qaraanee qubee meeqaatu argama rabbumaatu beeka hedduudha kanaaf jecha obboleeyyan islaamaa quraana irra jajjabaachuu qabna quraanni ifaa irraa boruuti yoo quraana kana qabanne rabbiin subhaana wataala ol nu fuudha rabbiin quraana kanaan garii ol fuudhee garii gabbuu seensisuun jaa yoo quraana kana barannee itti daleeyne rabbiin keenya gulantaa olaanaa irra nu qubsiisa quraanni dawaa qalbiiti rabbiin keenya subhaana wataala quraana isaa keessatti quraanni mu'mintootaaf dawaadhaa nuun jaa quraanni dawaa ilma namaati dawaa qalbii rabbi sodaattuuti quraanni ifaa qalbiiti nuura jee rabbiin quraana yeroo hedduu moggaaseeti jira. ifaa dukkana ittiin mootan dukkana wallaalummaa jechuudha quraanni ol'aanaa fi irra gararree beekumsaati quraanni irra caalaa ilmiiti maqaa quraanni ittiin moggaafame keessaa tokko furqaan jechuudha furqaan jechuun kan dharaa fi dhugaa addaan baasuu jechuudha gingilchaan dhugaa fi dharaa quraana quraanni maqaa isaa keessaa tokko ammas mubiin maqaan quraanaa hedduun faayidaan quraanaa kan nu ibsudha yoo kan xinxallu taate kanaafuu obboleen islaamaa quraanatti haa jajjabaannu quraanaa fudhannu quraanni gidaara irra fannisuudhaaf hin dhufne quraanni dhungannee ta'u sanduuqa keessa kaa'uuf hin dhufne quraanni ittiin dalaguuf dhufe quraanni ittiin hojjechuuf dhufe quraanni ittiin imaluuf nuu dhufe nuti muslimtoonni akka feene ittiin jiraannu akka rabbiin jaalatutti malee akka rabbiin fedhu jiraachuudhaaf ammoo quraana dubbisuu fi quraana dalaguun irraa eegama quraanni fakkaataa hin qabu rabbiin keenya subhaana wataala quraana isaa kabajamaadhaan akkana nuun ja'a sa quraana kana hin xinxaltanii gadi lallaaltanii silaa rabbi biraa ta'uu baatee qaamni biraa kan buusu taate walitti bu'iinsa takkaa wal dhabbii hedduu keessatti agartanii ija akkuma hubattan ayata quraanaa keessaa kan wal mormu hin jiru cuftin wal deeggara wal jabeessa garuu kitaabni ilmi namaa barreessu ilmi namaa qopheessu boqonnaan tokko boqonnaa lamaffaa falmuu danda'a takkaahu kitaabni jalqabaa kitaaba lamaffaa falmuu mala garuu quraana keessa wanti akkanaa hin jiru ergaan tokko ergaa isa kaan ni jabeessa ayinni quraanaa tokko ayata quraanaa biraa ni fassara keeyyanni tokko keeyyata kaan ni cimsa ergaa dabalataati malee ergaa wal faallessu argachuu hin dandeenyu kuni quraanni rabbi biraa ta'uu nu agarsiisa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo olaantummaan waan takkaa kan mirkanaahu abbaan san eenyuudhaani jechuun quraanni kabuuse rabbi jecha rabbiiti jechaa fi ma'anaanis jechuudha kanaafuu rabbiin keenya olaanaadha guddaadha quraaninis olaanaa fi waan guddaadha abbaan isa dubbate rabbi waan ta'eef jecha tokko fakkeenyaaf jecha hayyootaa jecha ebaluu gaafa jennu ebaluu san laalleeti jecha san dalagaarra oolchina quraana kan dubbate rabbi ta'uu hubannee akkaan dalagaarra oolchuu qabna dhaggeeffattoonni gariin an quraanan beeku har'a akkamittiin aliif je'ee eegalaa jechuun imaltan dhugaadha quraana beekuu dhiisuu imalta har'a garuu jalqabuu danda'uu qabda rabbiin keenya subhaana wataalaa ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآن كان لغت لافف نجرة مي أين خيسان غرفة مونجا قرآني حافظوا في ستيك أوتشوراف أكال لافدا qooma teenya qabachuu ni dandeenya rabbiin laaffisee jira akka laafaallee ta'e akka nuuf laafisullee waadaa seeneeti jira nummaan yoo dhugaadhaan ni hanne quraana barachuu ni dandeenya namoonni hilaamma quraana hin barannee kajattan taate yoon barachuu teessan dubo fakkeenyaaf yaa obboleessa kee yaa obboleettii mee daa'imni kee tokko umma aliif mee akkam jira aliif bakka tam jira baanoo eessa harfiin tun maal jetti je'ee yoo si gaafate mee fachu abbaa keetiin gaafadha adeeree kee gaafadhu sheeka gaafadheen siif himaa jechuun ni teenya tun dubbii miti fiigicha bakkuma jiru irraa eegaluu qabna namni ilaarra quraana eegaltanii hin beekne har'aan tanamee soomana ramadaanaa baranaa sababsachuudhaan quraana eegalaa rabbiin quraana isiniif haa laaffisu isin haa barsiisu warra quraana dalagonaaf isinillee haa taasisu inshaallah torbaan kurfii biraatiin walitti deebina nu caqasoo keessaniif isin galatoomfanna gama waraabbii sagaleetii fi eeditingiitiin haafiz muhammad na wajji ture qopheessaa fi dhiheessaan abduljaad ibraahim hussein isin dhaggeeffattoonni keenyaas yeroo teessan nuuf kennitanii jaalattanii feetanii nu caqasoo keessaniif galatoomaa isiniin jenna fayyaa dhaan hanga torbaanitti nageenyaan wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Furkan, Furkan, Furkan, Quran, Quran, Quran, Quran, Furkan, Furkan, Furkan, Furkan, Quran, Furkan, Quran, Quran. دوا مؤمناتي برو لشيطانا موجزة نفكني بدس أولانا دبي دوغاب دارا سيتو أدام باسا qur'aan qalbii dhukkubsaate qur'aana fayyisa jiruu ilma namaa qur'aana bareecha furqaan daawitiidha isaa si qajeelcha furqaan daawitiidha isaa si qajeelcha jecha rabbii guddaa billabsi wal maanaa قرآن مخلوقا فكم كنينا يا ربي نغاسي فتنا زبانا يا ربي نتيسي قرآنا سلاما يا ربي نغاسي فتنا زبانا قرآن قرآن قرآن فرقان فرقان فرقان Furkan Quran Furkan Quran Quran
Baarakallaa fi obboleessi keenya Abdul Jawaad qophiin dhiyeessite feddusi galatoonfanna. Egaan duub kabajamtoota dhaggeeffattoota kennaa fedhii rabbiitiin sagantaan keenya guyyaa har'aa asirra goolabuuf deemna. Namni san keessummeessaa turna obboleessi keessan Abbaas Minal Islaamittuu kutaa teknikan Nuuraal Hudaa waliin taanee si wajjin tur. Sheekeen kabajamuuf jaaratamoo Dr. Luwaawul Islaam akkasumas obboleessi keenya Abdul Jawaadii fi isanii dhaggeeffattoota kennalleen hagammaan waliin turtanii nu hordofuu keessaniif hedduu isan galatoonfannaa baarakallaa ofiikum mujazaakumullaa keeran. Inshaallah akka sagantaa ittaantu walitti deebinutti naga rabbii keessa nu jiraadha jiru qananii keessa qubadha milki duniyaa kiraa cufaa argadha isaniin cuftee horaa bulaa deebanaa isaniin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى صور قلبي مسلما صور قلبي مسلما